Hii ni Radio ya Sauti ya Amerika. Nshuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya mbere i Washington DC kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyongabo nanjye Ernest Tugeziwe ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu ariko gusa urebye ibiciro byarazamutse nimba ikiro cy'ibirayi twarateguraga amafaranga magana abiri uyu munsi bikaba bigura magana abiri na mirongo itanu cyangwa na magana atatu urumva igiciro ntabwo cyamanutse ahubwo cyarazamutse uwo ni umunyagihugu mu rwanda abeshuza iby'abayobozi ba leta bashaka kumvikanisha ko ubutunzi bwiyongeye noneho ibiciro by'ibiribwa bikagabanuka umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa koreya ya ruguru ri yong ho yatangaje uno musi wa mbere ko leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ingwano ku gihugu ciwe
naho raporo y'umuryango w'abibumbye yasohotse kuri uyu munsi ivuga ku ihohoterwa rikabije n'itsikamirwa ry'uburenganzira bwa muntu mu ntara ya krimeya
angela merkel yaratsinze ikiringo kigira kane mu mabanga ya chancelier w'ubudagi yamara umugambwe wiwe uri ku butegetsi christian democratic union waroza amajwi ari munsi ya yari yitezwe
ku bufatanye kandi bw'ibihugu by'uburusiya na pakistan hashinzwe umutwe w'abasirikari kabuhariwe mu kurokora abantu bafashwe bugwate uyu mutwe woherejwe mu majyaruguru y'uburusiya mu gace kazwi nka repubulika ya karakevo uh, cherkesiya aya makuru hamwe n'ayandi turaza kuyabagezaho mu buryo burambuye mu kanya ntimuve ntimujye kuri inyakiramajwi zanyu
dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa koreya ya ruguru ri yong ho yatangaje uno musi wa mbere ko leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ingwano ku gihugu ciwe amenyesha ko koreya ya ruguru izofata ingingo zo kwishura niyo yabona kwigiramiwe harimwo kurasa indege z'ingwano z'abanyamerika mu karere kayegereye muri ico gihe umushikiranganji ajejwe ukwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za amerika jim mattis yatangaje uno musi wa mbere ko niyo koreya ya ruguru yagerageza ikigwanisho ruhunyanganda gikomeye bita bombe hydrogen mu rurimi rw'igifaransa ico gihugu kizoba cerekanye ko ataco cubaha na gato matis avuga ko ivyo vyokwerekana ko koreya ya ruguru itubaha na gato ubuzima n'umutekano bw'abantu baba kw'isi ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa koreya ya ruguru ri yong ho yatangaje ko igihugu ciwe gishobora kugerageza ikigwanisho ruhonyanganda gikomeye cane hejuru y'ibahari pacifique ivyo vyakurikiye ibitutsi n'amajambo akarishe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yateranye n'umutegetsi wa koreya ya ruguru kim jong un mu ndwi iheze
urakoze fideli hano muri amerika kandi ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe ubugenzacyaha fbi cyatangaje ko ibyaha bijyanye n'ubwicanyi byiyongeye cyane mu myaka ibiri ishize fbi ivuga ko uh, ikurikije raporo za polisi n'ibindi bigo bireba ibyaha bigaragara ko ibyaha byiyongereye ku kigero cya kane n'igice kimwe ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byari ku kigero cya gatatu n'ibice bitatu ku ijana iyi mibare kandi ikaba ingana hafi na miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu by'ibi byaha mu gihugu hose deparitoma y'ubutabera nayo yemeje ko iri zamuka ry'ibyaha ritari ryarigeze rigera kuri iki kigero kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na rimwe mu mwaka ushize kandi abantu ibihumbi cumi na birindwi magana abiri na mirongo itanu barishwe bituma iyi mibare izamuka ku kigero cy'umunani n'ibice bitandatu ku ijana ugereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu fbi ivuga ko uwo mwaka ubwicanyi bwiyongeye ku kigero cya cumi na rimwe n'ibice bine ku ijana iyi raporo igaragaza ko kandi mirongo itandatu na kane n'ibice bitatu ku ijana by'ibi byaha ndengakamere makumyabiri na gatandatu n'ibice bitandatu ku ijana byatewe n'ubujura karindwi n'ibice birindwi ku ijana biterwa no gufata ku ngufu naho ubwicanyi busanzwe bwo buza ku kigero cya rimwe n'ibice bine ku ijana fbi ivuga ko raporo nk'iyi itindaho amezi icyenda ibyigaragaza n'uko ibyaha bikabije bikomeje kwiyongera no muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi
tukiri muri amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje uno musi wa mbere ko ingingo y'abakinnyi b'urukino bita football y'abanyamerika yo kwanka guhagarara mu gihe ururirimbo rushimagiza igihugu rwariko rurakinwa ataho bihuriye n'ibara ry'urukoba ivyo naho benshi mu bakinyi ubwabo batangaje ko ingingo bafashe yari yerekeye kwiyamiriza ivangura rifatiye ku ibara ry'urukoba n'ubunyamaswa bw'abapolisi eh, bugigwa ku migwi y'abantu bari kurushi muri leta zunze ubumwe za amerika abakinyi abamenyereza n'abanyen'imirwi amajana n'amajana bariyamirije ivyatangajwe na perezida trump ku munsi w'imana uh, mu kwicara gupfukama no gufatana amaboko igihe ururirimbo ruhayagiza igihugu rwariko rurakinwa mbere y'uko inkino cumi na zine za football y'abanyamerika zitangura mu mpera z'indwi mu misi ya vuba perezida trump yasavye bene imirwi ya football y'abanyamerika kwirukana abakinyi benshi muri bo abirabure kubera banse guhagarara mu gihe ururirimbo ruhayagiza igihugu ikintu cama kiba imbere y'uko izo nkino zikomeye zitandukanye ziba muri amerika perezida yasavye abarorerezi kwihoza inkino zirabwa n'abantu benshi za football y'abanyamerika inkino nk'izo zama ziba ku misi y'imana mu gihe c'imbere y'ubukanye mukomeje gukurikira amakuru ya radiyo ijwi ry'amerika ku bufatanye bw'ibihugu by'uburusiya na pakistan hashinzwe umutwe w'abasirikare kabuhariwe mu kurokora abantu bafashwe bugwate uyu mutwe woherejwe mu majyaruguru y'uburusiya mu gace uh, kazwi nka repubulika ya karakayevo uyu mutwe wahawe izina ry'ubucuti makumya ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ugizwe n'abasirikare b'abakomando magana abiri bavuye muri ibyo bihugu byombi aba bahawe inshingano zo gushakisha no kurukura abafashwe ku bugwate bose bari mu bice bitandukanye bya karakayevu aka gace gaherereye mu majyaruguru y'uburusiya uh, kagizwe ahanini n'imisozi miremire n'amashyamba kazwiho kandi kuba indiri y'imitwe y'iterabwoba iteza umutekano muke mu bihugu by'uburusiya ubushinwa ndetse na pakistan
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu budagi chancelier angela merkel yatsinze ikiringo kigira kane mu mabanga ya chancelier rw'ubudagi yamara umugambwe wiwe uri ku butegetsi christian democratic union waronse amajwi ari munsi yari yitezwe yamara umugambwe urwanya abimukira afd waronse amajwi arengeye ay'abantu bari biteze ibyavuye mu matora byatangajwe icese byerekana ko umugambwe wa angela merkel christian democratic union n'ubundi mugambwe bicuditse christian social union vyaronse ibice mirongo itatu na bitatu ku ijana vy'amajwi angela merkel niwe abaye umwe mu bashansoriyeri batatu batowe mu kiringo kigira kane mu budagi mu kiringo c'inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose abakurikirana ibintu bari biteze ko imigambwe christian democratic union na christian social union itsinda hagati y'ibice mirongo itatu na bitandatu n'ibice mirongo itatu n'icyenda ku ijana vy'amajwi nyuma y'intsinzi yiwe angela merkel yatangaje ko barwaniye ukubaho neza kw'abadagi umugambwe afd waronse cumi na bibiri n'ibice bitandatu ku ijana vy'amajwi ni ubwa mbere umugambwe ugwanya abimukira winjira mu nama nshingamateka y'ubudagi kuva mu gihe c'abanazi
dukomeje kandi reka tugane no kuri raporo y'umuryango w'abibumbye yasohotse kuri uyu munsi ivuga ku ihohoterwa rikabije n'itsikamirwa ry'uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Crimea kuva mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nubwo uh, nibwo uburusiya bwometse intara ya Crimea ku butaka bwabwo ahangaha bukaba bwari buyambuye igihugu cya Ukraine kuva icyo gihe aka gace kagiye karangwamo umutekano muke n'ihohoterwa rikorerwa abagatuye raporo y'ishami rya oni ryita ku burenganzira bwa muntu ivuga ko uburusiya nk'igihugu cyavogereye iyo ntara bwarenze ku mategeko mpuzamahanga menshi y'ubutabazi n'ay'uburenganzira bwa muntu fiona fraser umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu muri ukraine avuga ko iyi raporo yakozwe uh, ku byabaye hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi asobanura kandi ko hagiye hagiye habaho gufatwa gufatwa gufungwa guhohoterwa ndetse no kuburirwa irengero kwa bamwe mu batuye iyi ntara ya Crimea kandi ababikoze ntibakurikiranwe ngo bahanwe abaturage ba Crimea benshi bamaze uh, banze kuba ingaruzwamuheto z'uburusiya bahitamo guhungira um, muri Ukraine hagati raporo ivuga ko abagera ku bihumbi uh, bakomeje kuba muri Crimea badafite ubwenegihugu bw'uburusiya bahura n'ingorane z'urudaca
turangiriza ku nkuru ya afurika igihugu ca sudani cyatangaje uramutse kwa mbere ko kizokongereza utwigoro two gusubira kugirana imigenderanire myiza na leta zunze ubumwe za amerika ivyo inyuma yuko abategetsi ba amerika bakuye sudani ku rutonde rw'ibihugu abanyagihugu bavyo baziririjwe kwinjira ku butaka bwa amerika perezida wa amerika donald trump yafashe ingingo yo gukura sudani kuri urwo rutonde imbere y'ingingo yo ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'icumi aho bitegekanijwe ko afata ingingo nimba yo kuraho burundu ibihano vy'ubutunzi bimaze imyaka cumi amerika yafatiye ico gihugu ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa sudani bwamenyesheje ko ingingo ya perezida trump ari intambwe ikomeye mu migenderanire hagati ya amerika na sudani ubwo bushikiranganje butangaza ko ivyo vyabaye kubera ibiganiro vyamaze igihe no gukorana kwateye kwiyongera hagati ya amerika na sudani ku bibazo vyerekeye akarere n'amakungu ubwo bushikiranganje bumenyesha ko sudani izokongereza utwigoro twayo kugira ikureho inzitizi zose zishobora kugeramira kugenda neza kw'imigenderanire hagati ya amerika na sudani muhandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu burundi ni kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mudukurikira kandi mukoresheje adresi yacu ya gmail ni radiyo yacu at gmail com naho kuri facebook ni radiyo yacu mu ijambo rimwe no kuri wa eshatu kandi radiyo yacu voa la akadomo com aho ngaho naho mushobora kuhadukurikira ni ku rubuga rwacu amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu rwanda aho inyubako ya utc cyangwa se union trade center y'umuherwe rujugiro ayabatwa tribert iherereye mu mujyi wa kigali rwagati imaze gutezwa cyamunara kuri miliyari esheshatu miliyoni magana inani mirongo irindwi na zirindwi n'ibihumbi ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'u rwanda utc ni umwe mu mitungo yari iherutse gushyirwa ahagaragara nk'ibereyemo leta imisoro mugenzi wacu eric bagira ubusa ari kigali mu rwanda yadukurikiraniye uko iki cyamunara cyagenze uh, mu kanya telefone nidukundira turaza kuganira nawe atubwire mu magambo arambuye uko iki cyamunara cyagenze um, twihuse reka dukomeze reka dukomereze ku mu rwanda kandi reka, reka dufate akaruhuko gatoya tugaruke tureba ko eric yagiye ku murongo no tuganire nawe
bakunzi b'ijwi ry'amerika guhera kuwa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
reka dukomereze mu rwanda iyo nkuru y'icyamunara ngira ngo nidukundira turaza kongera kwigarukaho ikigo cy'igihugu cyiburanisha mibare na minisiteri y'ubukungu n'igenamigambi batangaje ko ubukungu bw'u rwanda bwazamutseho kane ku ijana mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bitewe ahanini n'izamuka ry'ibikomoka ku buhinzi ndetse na serivisi ryabaye ryiza ibindi kuri iyi nkuru reka tubigezweho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri mu rwanda asumuta kaboye abashinzwe ibarurishamibare mu rwanda ndetse na minisiteri y'imari n'igenamigambi baravuga ko mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi umusaruro mbumbe w'u rwanda wazamutseho miliyari magana abiri mirongo itatu n'eshatu z'amafaranga y'u rwanda ugereranije n'igihembwe cya kabiri cy'umwaka ushize imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko mu gihembwe cya kabiri cya bibiri na cumi na karindwi umusaruro mbumbe w'u rwanda wari miliyari imwe na miliyoni magana inani mirongo itandatu n'icyenda mu mafaranga y'u rwanda mu gihe igihembwe nk'iki cya bibiri na cumi na na gatandatu wari kuri miliyari imwe na miliyoni magana atandatu mirongo itatu n'esheshatu ku mafaranga y'u rwanda ni ukuvuga ko habayeho izamuka rya kane ku ijana abashinzwe ubukungu mu rwanda bemeza ko iri zamuka ryatewe ahanini n'ubwiyongere bw'ibikomoka ku nganda byazamutseho rimwe ku ijana urwego rwa serivisi narwo ruzamukaho karindwi ku ijana naho urwego rw'ubuhinzi ruzamukaho gatandatu ku ijana aba bayobozi bakavuga ko kuzamuka kw'ibikomoka ku buhinzi byatumye ibiciro ku masoko bigabanuka minisitiri gatete karaveri w'igenamigambi ndetse n'umuyobozi ushinzwe ibarurishamibare mu rwanda yusufu murangwa iyo umusaruro uzamutse ni ukuvuga n'ibiciro nabyo bijya hasi iyo umusaruro wabuze cyane cyane nk'uko mubizi ko habaye drawuti umwaka ushize mu mpera byatumye ibiciro bizamuka cyane kuko ibiribwa byari byabuze ariko ubu ngubu mu bantu bazi kubibara neza gatatu n'ibice bibiri ku ijana ni igiciro kiri hasi cyane ahangaha nagira ngo rwose tutabyitiranya n'aho ibiciro byazamutse icyo turimo kubona hano hanze mu bukungu ni uko ibiciro byose muri rusange birimo biragabanuka iyo ibiciro biri kuri gatatu n'ibice bibiri ku ijana ni ibiciro byiza cyane biba bivuze ko nta n'ikibazo buriya ibiciro ntabwo tuba twifuza ko bizamuka ngo birenge gatanu gatandatu karindwi umunani nta nubwo tuba twifuza ko bimanuka bikaba zeru iyo bimanutse bikaba zeru bikaba mwe motivation economic activity irashira ibi bivugwa n'abayobozi siko abaturage babibona kuko bemeza ko ibiciro byazamutse ku buryo bukabije ku masoko mu masoko anyuranye twanyarukiyemo mu mujyi wa kigali abacuruzi ndetse n'abaguzi bemeza ko ibiciro byazamutse mu buryo bukabije ariko gusa urebye ibiciro byarazamutse nimba ikiro cy'ibirayi twarateguraga amafaranga magana abiri uyu munsi bikaba bigura magana abiri na mirongo itanu cyangwa na magana atatu urumva igiciro ntabwo cyamanutse ahubwo cyarazamutse kubera yuko nimba umuceri twarawuguraga amafaranga magana arindwi uyu munsi akaba agura amafaranga magana inani ntabwo wamanutse ahubwo wariyongereye
nta kugabanuka ntabwo nose iyo ubona ikiro cy'ibirayi kiri kugura magana atatu magana atatu mirongo itanu magana ane ubwo wavuga ngo byaragabanutse cyangwa byarazamutse ibijumba ubwabyo ikiro kiri ku mafaranga magana ane cyangwa se magana atanu kandi mu mikurire yanjye iki bijumba twabiguraga ku gitebo ukagemura nk'igitebo cy'igihumbi mukakirya icyumweru none ikiro ikiro ibiro bibiri ntibyanabahaza mu rugo biguze inote y'igihumbi nose wambwira gute ukuntu ibiribwa bigabanuka idore ku birayi byagura atatu n'itanu mu cyumweru gishije nk'ibyumweru bibiri ariko ubigeze kuri ane n'ibiri ubu ngubu minisitiri w'imari n'igenamigambi ambasaderi Claver gatete yavuze kandi ko muri iki gihe aribwo hagiye kuboneka inyungu yo guca intege caguwa kuko mu mezi yabanje y'uyu mwaka hari caguwa nyinshi yari yarinjijwe mbere yo kuyongerera imisoro ariko ubu hakaba hinjiye nkeya mu ntangiriro z'uyu mwaka guverinoma y'u rwanda yatangaje ko yatangiye ibiganiro na leta zunze ubumwe za amerika ku masezerano y'ubufatanye mu azwi nka agowa yorohereza ibihugu bikennye kugurisha ibicuruzwa byabyo bimwe na bimwe ku isoko rya amerika bidasoze gusa ntibatangaje byinshi kuri ibi biganiro amerika ntigeze yishimira ko u rwanda rwongeza imisoro ku myenda ya caguwa leta y'u rwanda yo ikavuga ko izakomeza guha amerika ibisobanuro ku ifatwa ry'iki cyemezo minisitiri w'imari n'igenamigambi ambasaderi Claver gatete yashimangiye ko mu bihe biri imbere nta bibazo bihari bizatuma ubukungu budakomeza kuzamuka yakomoje ku mishinga minini y'ubwubatsi yatangiye irimo yo kubaka ikibuga cy'indege cya bugesera umuhanda kagitumba rusumo nyagatare base n'indi mishinga minini y'ubwubatsi iteganijwe mu bizakomeza kuzamura ubukungu bw'igihugu asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali
arakoze asumta kaboyi dusubiye mu rwanda kandi reka twongere tujye kuri ya nkuru nari nahereyeho mbabwira ko inyubako ya utc cyangwa se union trade center y'umuherwe rujugiro ayabatwa tribert imaze iherereye mu mujyi wa kigali imaze gutezwa cyamunara kuri miliyari esheshatu miliyoni magana inani mirongo inani na zirindwi n'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u rwanda eric bagira ubusa uri i kigali yadukurikiraniye byinshi kuri iyi nkuru uko biza kugenda rero umuntu wumva ashaka kwitabira ino cyamunara araza hano mwandike nimara kumenya abantu baje muri cyamunara ndabona gutangaza igiciro fatizo tuza kugenderaho muri cyamunara metere vedaste habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga ku isaha ya saa munani hano mu rwanda aratanga amabwiriza mu kugurisha mu cyamunara inyubako utc y'umunyemara y'abatwa tribert rujugiro iri mu mujyi wa kigali n'umuhango watangiye hiyandikishije abantu cumi n'umwe bashakaga kwinjira mu ipiganwa Metero Habimana yatangaje igiciro fatizo kandi atanga umwitangirizwa ko ntawe ugomba kukijya munsi igiciro fatizo mutega amatwi miliyari esheshatu miliyoni magana atandatu mirongo itatu n'icyenda ibihumbi magana atatu magana atandatu mirongo itatu na bitandatu n'amafaranga magana atatu mirongo itatu n'atandatu muri cumi n'umwe bari biyandikishije harimo umugore umwe bakimara kumva igiciro fatizo hagaragaye abantu batatu ni kigali investment company unity company na bwana pascal kanyandekwe wagaragaye ku giti cye nta kayaba bari mu cyamunara bakunze kugaragaza batangiye bwana kanyandekwe agereka miliyoni eshanu z'amafaranga ku buryo hari n'abagerekaga ibihumbi makumyabiri by'amafaranga aha cyamunara yaberega kuri utc hari haparitse imodoka landi kuruza vewiti y'umukara ifite plaque rad zeru mirongo inani j yarimo abantu nka babiri mu ntebe z'inyuma ibirahuri byazo byijimye batasohokaga ku buryo bavugaga ibiciro by'icyamunara bakunze kugenda buri mwanya buri mwanya bajya kubabaza bakabona kongera ibiciro nyuma y'amasaha atatu ni ukuvuga ku isaha ya saa kumi n'imwe mu kadomo umunyamategeko yatangaje ko kigali investment company ariyo yegukanye inyubako UTC na miliyari esheshatu na miliyoni magana inani mirongo irindwi na zirindwi n'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga hatanzwe miliyari esheshatu miliyoni magana inani mirongo irindwi na zirindwi ibihumbi ijana na mirongo itanu yatanzwe na kampani yitwa keyisi
ubuyobozi bwa KIC limited bwahise bushyira umukono kuri sheke y'amafaranga iguze y'inyubako ya rujugiro nyuma y'umuhango metere vedaste habimana yadutangarije ikigiye gukurikira mu rwego rw'amategeko amategeko icyo ateganya ni uko mwabonye ko batanze sheke abaguze muri cyamunara ntabwo bagomba kurenza umunsi w'ejo amafaranga atageze kuri konti twababwiye agomba kugeraho hanyuma namara kugeraho tuzabaha icyangombwa cy'uko baguze muri cyamunara binjire mu byo baguze muri cyamunara kuba rwanda reveni igomba kubona amafaranga yayo ubwo amafaranga namara kugera kuri konti tuzakora raporo tumenyeshe rwanda reveni ko ifata amafaranga yayo hanyuma ndi agomba kujya ahandi naho tuhavuge agomba kujya abaguze utc aribo kic limited ni abantu icumi bishyize hamwe mu bushoramari bw'inyubako ubuyobozi bwa KIC bwakunze gusigana kuhavugisha itangazamakuru maze birangira bwana James Rudasinga uvugira KIC atuvugishije ahera ku kamaro UTC izabafasha iyi nzu izafasha kugira ngo umusaruro twabonaga wiyongere bidufashe ndetse na leta kubona indi misoro dore ko yagurishijwe kubera imisoro itatangwaga ndumva ari ibyo kandi no guha abantu benshi akazi muzayigumisha ukwiri cyangwa muzayivugurura ntabwo turamenya gahunda yayo ko yubatswe ariko nitumara kuyimenya ubwo nibwo tuzafata umwanzuro Gilbert Rujugiro aravuga ati inzu ye igurishijwe ku maherere ku mpamvu za politiki nkamwe muyiguze nta mpungenge mufite ko nk'uko babivuga ati imyaka n'imyaka azayisubirana nta mpungenge
impamvu za politiki ntabwo twebwe turi abanyapolitiki twe turi abacuruzi nk'uko mubibona twaguze mu cyamunara cya rwanda reveni ibyo ngibyo ntabwo tubizi nta nicyo twabivugaho cyane arongera akanavuga ati uko biri kose izagurwa na leta muravuga ko nimwe muyiguze nta kundi kuboko kubasunitse kuba mwagura ino nzu ubwo waba usa nk'uvuga ngo kigali site maketi nayo ntabwo ifite agaciro ahubwo karenze iyi ngiyi kigali site maketi ifite agaciro karenze utc rero twebwe nta wundi muntu uretse ko twaje twitabira icyamunara nk'uko bagitumiye amafaranga abarirwa muri miliyari imwe na miliyoni ijana niyo avugwa ko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro rwanda revenue authority cyishyuza umunyemari rujugiro muri utc kuva mu bihumbi bibiri na karindwi bibiri na cumi na gatatu nk'imisoro atishyuye rujugiro ntayemera akavuga ko hari uburyo ubutegetsi bw'u rwanda bwahisemo bugamije kumutwarira imitungo iyi nyubako iguzwe miliyari zigera kuri zirindwi z'amafaranga rujugiro avuga ko ifite agaciro ka miliyoni makumyabiri z'amadolari y'abanyamerika ni ukuvuga barirwa muri miliyari cumi na zirindwi z'amafaranga uretse kuba rujugiro azwi nk'umunyemari ukomeye yanabayeho umujyanama wa perezida paul kagame mu by'ubukungu nyuma aza gushwana n'ubutegetsi ava mu gihugu azwiho ko yabaye mu nama y'ubutegetsi y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi azwiho kandi ko yafashije bya hafi ingabo za rpa mu rugamba rwo kubohora u rwanda mu myaka za mirongo cyenda mirongo cyenda na kane bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi rya amerika washington dc inyuma y'indwi zibiri amashuri y'intango n'ayisumbuye yatanguye mu burundi ku banyeshuri b'abarundi bo mu makambi y'impunzi muri tanzania n'ubu ibyigwa ntibiratangura ikibazo bafise ahanini ni uko batararonswa ibikoresho by'ishure ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru mu makambi y'impunzi z'abarundi muri tanzania cokime n'ahandi abanyeshuri bakurikirana ivyigwa bitangwa mu gihugu cabo c'amavukiro mu gihe amashuri haheze indwi zibiri atanguye muri ayo makambi y'impunzi ikibazo c'ubukene bw'ibikoresho catumye hoho n'ubu abana bataratangura kwiga izo mfashanyo zabwirizwa gutangwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu yitaho indero akorana na hcr yitaho impunzi ubu ni umwe mu banyeshuri bo mu ikambi ya nyarugusu twavuganye n'ibitabo ntacyo dufite tukaba dusanga nyine ni ibintu by'ingorane nyine mwene uko oya nta kintu na kimwe dufite dufite inosa nta karamu nta kaye ntaki ikaramu nyine uricaye nyine ukayirondera urumva hariho nk'abantu baba baradusanga no nk'ibyo ku mwaka uheze urumva nk'iki dufite niyo zahebye usanga ari ingorane bataraduhitiye umwe mu barimu bo muri iyo kambi ya nyarugusu yatubiye ko n'aho bagize ngo baratangura kugira ngo barindirire mu ishuri ko ibikoresho biboneka usanga ubwinshi bw'abana butuma bamwe bahagarara kubera kubura aho bicara bamwe barahagaze abandi ku ntebe bicara ari bane ndabizi icyo kibazo kiraduhanze cyane rwose nk'ubu turiko turayaga ndi ku ishuri imwe kusa ngo ndi umwigisha ni ukubwira yuko mu ishuri mu ishuri abanyeshuri bicaye ari bangahe ni bane ku ntebe aho usanga ari batanu nko mu mashuri mato mato hoho ibibazo bimwe bidatanzwe ahandi ko ndavuga bane ku ntebe cyangwa batanu muri sogonderi muri pirimeri usanga bamwe bahagaze abandi bicaye urumva agatebe kamwe kadatanzwe ikindi nacyo gushika ino saha abanyeshuri ntibararonka ibikoresho bakoresha amakaye amakaramu ni ukuvuga gushika ino saha kandi baravuga ati mbega bazibitanga ryari no mu ikambi ya nduta ni nk'uko hoho yongera ko ubukene bw'intebe n'amasomero yo kwigiramwo bigatuma abanyeshuri bamwe biga bicaye munsi y'ibiti uyu ni umwarimu yigisha mu ikambi ya nduta hariho amadogera atariga neza nko mu wa mbere mu wa kabiri ho haba hari abana benshi n'ubu ntibaratonda ku ishuri ntibazi ngo no ku kibaho hasa gute nka barya abana baba bahiga ibi byose bikoresho ni ingorabahizi kuko intebe nta zihari ibibaho nta bihari ibi byose ni ingorane byerekeranye n'amakaye nta gikoresho na kimwe gihari kiraza amaniforume yo biganye bicanga cyane nta maniforume hano baratangura kugira gukarira kuko ntayo barigera bazana n'umunsi n'umwe bambara impuzu zisanzwe amakaramu n'amakaye nibyo bikiri ingorabahizi gusa kuko ari byo bari basanzwe bamenyereye baronka bose guhera muri pomiyere dogere kugera muri twasiyeme dogere nta n'umwe yiga mu ishuri uretse kapereme sikire bigira he munsi y'ibiti kuvuga urafata umuguru wawe urafite umuguru w'abana mirongo itandatu uratwara munsi y'igiti nyine ukesitara yakagwe intebe n'izo zikiri ingorabahizi nk'iziraza bamwe bicara hasi abandi bakicara ku matafari ikibaho na tuni kegera ku giti mukiga nk'uko nyine imvura iguye naho imvura iguye akazi kaba gahagaze umwe mu babyeyi muri iyo kambi yizeye ko muri iyi ndwi ibyo bikoresho bizotangwa kugira ngo ibyigwa bihebe bitangure ibikoresho biratangwa bari batwizeye yuko bagira abatutanye imiforome ku mashuri atandukanye nayo nazo nyine ziratangwa mugabo tubizera yuko guhera batubwiye ko bazotangura kubitanga guhera ku wa kabiri bo abo muri pirimeri mu by'ibikoresho bizotangwa guhera ku munsi wa kabiri nicyo kimwe na segonderi ndibaza igikorwa kizatangwa kuwa mbere y'indwi bwagukwiye gutanga ibikoresho bariko baritegura no gutanga iniforume muri iyo kambi ya nduta abana bageze kwiga bariko barandikwa hakoreshejwe uburyo bwa none nivyo vyatumye ivyigwa biceregwa kuko gushika ubu bataraheza kwandikwa amakambi y'impunzi ari muri tanzania na tatu harimwo abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'inturagati mu gihugu muri tanzania hamwe n'ishirahamwe hcr muri abo abana bageze kwiga barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
imbere ko dusozera ibiganiro vyo kuri iyi saha tuba tubafitiye tubibutse incamake makuru twabashikirije umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa koreya ya ruguru ri yong ho yatangaje uno munsi kuwa mbere ko leta zunze ubumwe za amerika zatangaje inkwano ku gihugu ciwe amenyesha ko koreya ya ruguru izofata ingingo zo kwishura niyo yabona ko igeramiwe harimwo kurasa indege z'ingwano z'abanyamerika mu karere kayegereye twababwiye ko kandi ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe ubugenzacyaha fbi cyatangaje ko ibyaha bijyanye n'ubwicanyi byiyongeye cyane mu myaka ibiri ishize perezida wa amerika donald trump yatangaje uno munsi wa mbere ko ingingo y'abakinnyi b'urukino bita football y'abanyamerika yo kwanka guhagarara mu gihe ururirimbo rushimaza igihugu ruriko rurakinwa ataho bihuriye n'ibara ry'urukoba twababwiye ko kandi ku bufatanye bw'ibihugu by'uburusiya na pakistani hashinzwe umutwe wa gisirikare kabuhariwe mu kurokora abantu bafashwe bugwate uyu mutwe ukaba wanahise woherezwa mu majyaruguru y'uburusiya mu gace kazwi nka repubulika ya karakayevu angela merkel yatsinze ikiringo kigira kane mu mabanga ya chancelier w'igihugu cy'ubudagi yamara umugambwe wiwe uri ku butegetsi christian democratic union waronse amajwi ari munsi y'ayari yitezwe naho raporo y'umuryango w'abibumbye yasohotse uyu munsi ivuga ku ihohoterwa rikabije n'itsikamirwa ry'uburenganzira bwa muntu mu ntara ya crimea mu gihugu igihugu cya sudani cyatangaje uno munsi wa mbere ko kizo kongereza utwigoro two gusubira kugiranira imigenderanire myiza na leta zunze ubumwe za amerika ivyo inyuma y'uko abategetsi ba leta ya amerika bakuye sudani ku rutonde rw'ibihugu abanyagihugu bavyo baziririjwe kwinjira ku butaka bwa amerika nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na innocent kimenyi yadufashije gushira hamwe ibi biganiro amakuru mwashyikirijwe na fidel niyongabo nanjye ernest tugeziwe ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kuryoherwa na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika